mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje nshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema amakuru yacu turayahera ku yo hirya no hino tujye mu karere k'ibiyaga bigari nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isaa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru amakuru yo mu karere tuyahere mu rwanda aho perezida paul kagame yihanangirije abo yise abaturanyi bashaka gutera u rwanda ko ntawe icyo gihugu kizasaba uburenganzira bwo kwicungira umutekano ibi perezida kagame yabitangarije i nyamasheke mu burengerazuba bw'u rwanda kuri uyu wa gatandatu aho yari mu bikorwa byo kwiyamamaza nk'umukandida w'ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi umukuru w'u rwanda yaburiye ko abashaka gutera igihugu bazabasanga aho bari akaba ariho izo ntambara zirwanirwa inkuru y'umunyamakuru temistokle mutijima mu ijambo yagejeje ku mbaga y'abaturage babarirwa mu bihumbi magana bari bakoraniye ku kibuga cy'umupira cya kagano ho mu karere ka nyamasheke perezida kagame yashimiye abatuye ako karere uko bitwaye bicungira umutekano mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda aha perezida kagame yakomozaga ku bitero inyeshyamba za frn zagabye mu turere dukora ku ishyamba rya nyungwe kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani turimo n'aka ka nyamasheke usibye guturira ishyamba bashaka gukoresha bari banababeshye ngo muri nyamasheke ngo hari abantu benshi batumvikana n'ubutegetsi buriho bashaka guhindura ibintu ubu ngo bambuka baje gufatanya nabo ngo babatere inkunga barwanye ubutegetsi nibyo nibyo ndetse bababeshye ko bashyigikiwe n'amahanga uko byagenze ni bake muri bo bazabara inkuru kandi nuko basanze baribeshye mwese abanyamasheke muri abanyarwanda nk'abandi banyarwanda muri mu nzira imwe yo kubaka umutekano w'u rwanda ibitero by'inyeshyamba za frn hagati y'imyaka y'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani na bibiri na makumyabiri na rimwe byibasiye ahanini imirenge ikora ku ishyamba rya nyungwe mu turere twa nyamasheke na rusizi two mu ntara y'uburengerazuba ndetse n'iyo mu turere twa nyaruguru na nyamagabe two mu ntara y'amajyepfo kugeza ubu ariko hashize imyaka irenga itatu ntaho ibitero by'izo nyeshyamba byongeye kumvikana ndetse abantu barenga makumyabiri bashinjwaga kuba abayobozi n'abarwanyi b'uwo mutwe barafashwe bacirwa imanza n'ubutabera bw'u rwanda nyuma baza kurekurwa ku mbabazi za perezida kagame naho biri uko ariko perezida kagame aha inyamasheke yavuze ko ibibazo bitarangiye na n'ubu hari ibihugu bituranyi bikigambirira kuzahirika ubutegetsi bwe bibinyujije mu baburwanya n'ubu biracyariho abandi bari hakurya ari mu gihugu cy'igituranyi cy'uburengerazuba ari icyo mu majyepfo bavuga ko bose bashaka gutera u rwanda abanyarwanda ndetse barambiwe ubutegetsi buriho ko bashaka gufasha abo barambiwe ndetse bavuga ko bo bazabihindura bihagarariye iwabo bafite ibikoresho bashobora kohereza mu rwanda noneho b'abanyarwanda bagaheraho bahindura ariko abantu nk'abo bibagirwa vuba umukuru w'u rwanda akaburira abo bashaka gutera igihugu ayoboye ko izo ntambara zizarwanirwa iwabo ariko narababwiye ngo u rwanda kubera ko ari ruto ntabwo tuzategereza udutera dusanga hano kuko bivuze ngo ubwo tugiye kurwanira iwacu tuhangize oya tuzabasanga aho igihugu ari kinini kandi si bo imana yahaye amahirwe yo kuba banini rero ubuto bwacu turaburinda noneho tukajya mu binini tukabirangirizayo abo rero bahiga gutera u rwanda cyangwa babikoze nanone nabibutsa ngo bashatse bacisha make nubwo ntaho perezida kagame yatomoye izina ry'igihugu runaka mu ijambo rye imvugo y'amarenga n'amerekezo yakoresheje avuga ku bihugu bituranyi aratunga agatoki ibihugu by'u Burundi na repubulika ya demokarasi ya kongo ubu bidacana uwaka n'u rwanda perezida kagame atangaje ibi mu gihe hari umwuka w'ubushyamirane no guterana amagambo hagati y'abategetsi b'u rwanda n'aba repubulika ya demokarasi ya kongo barapfa intambara z'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu ukomeje kwigarurira ibice byinshi mu ntara ya kivu ya ruguru mu burasirazuba bwa kongo kongo ishinja u rwanda gufasha izo nyeshyamba iz'iyi ntwaro n'ibindi bikoresho ndetse no kohereza abasirikare barwo kurwana ku ruhande rwazo ibyo ariko u rwanda rurabihakana ahubwo rugashinja kongo gufasha inyeshyamba za fdrr zirurwanya ni mu gihe uburundi nabwo bushinja u rwanda gufasha umutwe wa redi tabara uburwanya ibyabaye imbarutso yo kongera gufunga imipaka ihuza ibyo bihugu byombi mu ntangiriro z'uyu mwaka uretse perezida kagame n'ishyaka fpr inkotanyi biyamamarije ahikagano ya nyamasheke kandida perezida frank habineza w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda kuri uyu wa gatandatu yiyamamarije ikabayaho mu karere ka ngororero mu burengerazuba bw'u rwanda ni mu gihe philippe mpayimana umukandida wigenga we yiyamamarije mu turere twa kamonyi na ruhango mu majyepfo y'u rwanda abagize leta y'u burundi kuri uyu wa gatanu bari mu ntara ya makamba aho basubije ibibazo by'abanyagihugu ibibazo byibanze ahanini ku ibura ry'amafaranga y'amadovize ubukene bwa lisansi na mazutu imipaka yafunzwe n'ibindi inkuru ijwi rya amerika yabateguriye ifatanije n'inshuti zayo mu burundi murayigezwaho na thierry ndayishimiye uri i kigali mu rwanda ibibazo byishuwe n'abashikiranganji canke abavugizi babo ni ibijanye cane cane n'ubutunzi ubukene bw'amafaranga mvamakungu butuma ibikorwa bimwe bimwe vya leta bicumbagira umushikiranganje wa mbere gervain ndirakobuca yamenyesheje ko ikizokura ubukene bw'amafaranga mvamakungu mu burundi ari ukugwiza umwimbu w'ivy'abarundi bashora mu mahanga odase niyonzima umushikiranganje w'ikigega ca leta yongeye koko gushora ubutare bizotuma amafaranga mvamakungu yiyongera umushikiranganje wa mbere gervain ndirakobuca nawe aramwuhirira ati nawe ujya butari budahinguriwe ngaha utubushore buhinguriwe ngaha nawe nyine tuzokwama turi mu bibazo igikwiye n'ikihe ni ngo amategeko yaragiyeho uno munsi leta ivuga iti ushaka kwimba ubutare nazana uruganda rubuhingurira ngaha maze urwo ruganda rutanga akazi rwongeye gutanga akazi bwa butare bushorwe buzana amafaranga y'agaciro ku kibazo c'igitoro umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu martin iteretse yuhiriye avuga ko hari bamwe mu bunguruza abantu basongera isibe bakanywa igitoro mu mamodoka bagaca baja kukivoma kugira ngo bakigurishe ku giciro kiri hejuru ikindi gitera ubukene bw'ibitoro ni ubwinshi bw'amamodoka aho usanga mu muryango hari imodoka zibiri canke zitatu kandi bitari bikenewe cane ku bijanye n'icifuzo c'umukuru w'inama nkinguzamateka kw'amapikipiki na za bajaji zokomererwa zigashika mu gisagara hagati gufasha muri kino gihe hari ikibazo co kwiyunguruza umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yamenyesheje ko ari ikibazo co gukinga amasanganya n'umutekano umushikiranganje wa mbere gereva zindira ko buca yamwuhiriye agira ati bizosaba ko abahinga bafashe ingingo yo guhagarika amamoto na bajaji kwinjira mu gisagara baraba ko icatumye iyo ngingo ifatwa gutera umutekano muke mu gisagara hagati ku kibazo c'igitigiri c'abasirikare b'abarundi bari mu gihugu ca Kongo iharanira intwaro rusangi umushikiranganje w'ukwivuna abansi n'abahoze ku rugamba Tribert Mutabazi ntiyashimye gutanga ico gitigiri ati nibanga ryo mu gisirikare kandi ritamenwa aremeza ariko ko bafashwe neza hisunzwe amasezerano Burundi bwagiranye na Kongo kandi ko abasirikare bariyo naco baheraniwe abasirikare nabo bari gufasha kugarura amahoro mu gihugu ca Somalia nibaronka agahembo kabo ku gihe nk'uko bimeze no ku bandi basirikare bakomoka mu bindi bihugu basangiye ico gikorwa umushikiranganje ari Tribert Mutabazi aremeza ko ako gahembo gateba ico ari gikwiye gukorwa nuko hoboneka uburyo bwo kugurana ayo mafaranga abasirikare botegerejwe kuronka kugira ngo bahembwe ku gihe hanyuma mu ishirahamwe rya Afurika batanze ku gashahara bagaca babona kwishura ibanki ya yabaguranye ku kibazo c'urubibe rw'u Rwanda rwugaye Albert Shingiro yibukije ibiganiro ibiganiro by'uko u rwanda rwoshikiriza uburundi abagombye gutembagaza ubutegetsi ariko ntibyashoboka ikindi n'ibitero by'umugwi redi tabara uburundi buvuga ko ufashwa n'u rwanda ibyo byatumye habura icizere hagati y'ibyo bihugu bituma bugara urubibe rwo ku butaka baguma buguruye urubibe rwo mu kirere albert shingiro umushikiranganje w'imigenderanire n'ubu rero turarindiriye ko baduha abo bantu abantu bashyizwe ku butegetsi bibiri na cumi na gatanu tukibaza yuko nabo baduha uno munsi ku munota ukurikira natwe turatwugurura izo mbibe murumva yuko tutukugura imbibe hakiri abansi bari muri icyo gihugu baba batera bisunze baciye ku mugwi w'iterabwoba ndetse tabara umushikiranganji w'imigenderanire yishuye kandi ku kibazo c'abarundi bamaze imisi bicirwa mu gihugu ca afurika y'epfo asigura ko abo bicwa ari ababa muri ico gihugu bidaciye mu mategeko kuko ata kuntu bashobora gukingirwa ati birababaje akabasaba ko mu gihe impusha zo kuba mu gihugu kanaka ziba zarangiye boshikiriza abaserukira uburundi muri ivyo bihugu kugira ngo bige ikibazo cabo babe muri ico gihugu mu mutekano kandi bakingiwe
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
bihe byiza nshuti bakunze mwese mukurikiye radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa kandi mukanagezwaho burya n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari njye muri kumva kuri mikoro ndi karemera patrick mbahaye ikaze muri iyi minsi hamenyerewe cyane ko bamwe mu bakobwa iyo babyariye iwabo inda z'imburagihe cyangwa se eh, inda itateguwe usanga akenshi baba bafite ipfunwe n'isoni z'ibyababayeho muri uku kugira ipfunwe hari abo usanga bazihisha abandi nabo ugasanga bazikuramo kugira ngo batazagaragara batwite ku rundi ruhande ariko nubwo bimeze gutya hari abakobwa usanga badaterwa ipfunwe no kubyarira iwabo inshuro zirenze imwe cyangwa se kubyara inda z'imburagihe zirenze imwe usanga bo ubwabo bagira uruhare guterwa izindi nda bagamije kugira ngo bakomeze babone inkunga cyangwa se imfashanyo zihabwa abakobwa babyariye iwabo ese imfashanyo cyangwa se indezo zihabwa abakobwa babyara iwabo yaba koko ari umusemburo n'intandaro yo gutuma abakobwa bumva ko ntacyo bigitwaye gutwara inda zitateguwe bakunzi bacu rero munyemerere mbere y'uko dukomeza nakire mugenzi wanjye bazubagira fridawusi abanze atugezeho bimwe mu bitekerezo mwatanze mu kiganiro ejo cy'ubushize
tubahaye ikaze bakunzi b'ikiganiro ejo tugeze mu mwanya w'ubutumwa mudusangiza ku ngingo zitandukanye tubaganirizaho mu kiganiro ejo ingingo y'ubushize twaganiriyeho yagarukaga ku ngaruka zigera ku bana b'abahungu batera inda batarageza imyaka y'ubukure mu butumwa bwinshi twakiriye reka duhere ku bwa jean de dieu uherereye nyakariro abona ko abana b'abahungu bateye inda batarageza imyaka y'ubukure badahabwa agaciro nk'ako baha abana b'abakobwa kandi bose bahura n'ingaruka zitandukanye ahanini nk'ihungabana munyemere dukomereze ku butumwa bwa inosa uherereye i nyamasheke bo yumva ko umukobwa n'umuhungu bakwiye kwitabwaho hatagize utereranwa kuko bose ingaruka zibageraho zitarobanuye reka dusoreze ku butumwa bwa jane aragira ati hari kusa ababyeyi benshi bakunze gukorera abana babo urugero nk'iyo umubyeyi abonye umwana we yatwaye inda cyangwa yayiteye atarageza imyaka y'ubukure uwo mubyeyi sita ku myaka yitwaye cyangwa yayiteye afite ahubwo usanga amutuka amujujubya ugasanga niho bivuye amukomeretsa ababyeyi bafite iyo myumvire bari bakwiye kwikosora mu by'ukuri mwakoze cyane kubana natwe muri ubu butumwa tubashije gucishamo amaso
aha ikaze nanone mu kiganiro ejo cy'uyu munsi mutegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda ikibazo cy'abangavu baterwa inda z'imburagihe gikomeje gufata indi ntera mu rwanda kuko imibare yerekana ko biyongera aho kugabanuka raporo zerekana ko kandi buri mwaka havuka abana benshi bakomoka ku bangavu basambanyijwe bamwe mu bakobwa babyara iwabo inshuro zirenze imwe bavuga ko nta mahitamo bari bafite ngo bashakaga kubona imfashanyo bahabwa n'imishinga itandukanye ifasha abakobwa babyara iwabo cyangwa se indezo bagenerwa n'ababateye inda nshuti bakunze b'ikiganiro ejo munyemerere twakire mugenzi wanjye manishimwe noel atugezeho inkuru irambuye kuri iyi nsanganyamatsiko muzatuvuganira ahubwo ufite inda ufite umwana iyo agize amahirwe agasohokamo ntabwo nzi ukuntu bigenda nanjye nta nzira nzi ntabwo mbizi ngo bigenewe mbere cyonyine ni bamwe mu bagore batwite n'abafite abana bato bari munsi y'imyaka ibiri bagaragaza ko bibaza impamvu nabo badahabwa inkunga igenerwa abagore batwite n'ababyaye mu gihe hari bagenzi babo bazi bayihabwa aba bagore twaganiriye nabo mu bice by'uturere twa rwamagana ngoma na kirehe two mu burasirazuba bw'u rwanda ufite inda ufite umwana iyo agize amahirwe agasohokamo arayibona isa ni amahirwe se cyangwa hari ibintu bishingirwaho ntabwo mbizi neza ko ngenda ubwo bwa mbere ntabwo nzi ukuntu bigenda nanjye nta nzira nzi ubwo wapi ntabwo kereka icya mbere cyonyine nicyo baha inkunga ntabwo mbizi ngo bigenewe icya mbere cyonyine Mm. ariko twifuza ubwo bufasha bakaduha iki gikoma cyangwa na nawe amafaranga bakaduha aho byaba byiza ibihumbi mirongo itatu mu mezi atatu iyi nkunga bavuga ni ihabwa abagore batwite umwana akivuka kugeza yujuje imyaka ibiri ikaba ari amafaranga y'u rwanda ibihumbi icumi umubyeyi ahabwa buri kwezi ariko agatangwa ku gihembwe bivuze ko umugore watoranyijwe muri iyi gahunda ahabwa ibihumbi mirongo itatu mu gihembwe kiba kigizwe n'amezi atatu ayo ngatangwa kugira ngo abafashe mu kunganira umubyeyi kwita ku buzima bwe n'ubw'umwana hagamijwe kurwanya imirire mibi n'igwingira mu buryo ubwo ari bwo bwose kandi ngo arabafasha nk'uko umwe mu bahabwa iyi nkunga twaganiriye abivuga ubundi natangiye kuhafata umwana afite umwaka n'amezi atandatu kandi nari nariyandikishije ntwite ubwa mbere nagiyeyo bama mirongo itatu ubwa kabiri njyayo bama mirongo itatu ubwa gatatu ngiyeyo bama mirongo itandatu ariko ejo bundi bamaye mirongo itatu nyine iyo tubafashe kuriya tuguramo udutungo tw'abana kugira ngo ejo ejo cyangwa ejo bundi mu gihe baducukije azajya ya matungo azajya yambika aba bana bacu aratwunganira nta kibazo umwana wanjye aracyari mutoya afite nk'umwaka n'amezi umunani icyakora hari ababyeyi batwite n'abonsa twaganiriye ku rundi ruhande bagaragaza ko batishoboye ariko bakaba batazi igishingirwaho ngo umugore cyangwa umukobwa utwite abe yahabwa iyi nkunga uyu mubyeyi w'impanga utwite inda y'amezi arindwi aravuga ko akennye ku buryo yakabaye ahabwa iyo nkunga ariko akibaza impamvu atari mu bayihabwa ndayifuza yagufasha iki yamfasha kuba nagira imi- imibereho myiza n'uwo mwite akagira imibereho myiza ubwo mbese tukazamura mu rugo rwacu mbese ubwo natwe tugatera imbere kwirinda n'indwara runaka yo mu mirire mibi ibintu nk'ibyo tukamuguriramo n'agatungo mbese mu kugira ngo tumenye ibishingirwaho hatoranywa abagore batwite bahabwa iyo nkunga twegereye umwe mu bayobozi mu turere iyi gahunda ikoreramo ka kirehe maze tuganira n'umuyobozi wako wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mukandayisenga janviere ubu amabwiriza ya roda yara- na minaroke ya- yarahindutse ubundi mbere byavugaga umugore uri mu cyiciro umuryango we uri mu cyiciro cya mbere cyangwa icya kabiri ariko ubu ibyiciro byavuye ahubwo ni rwa rugo rutishoboye Eh, ruri muri ya mibare tuba dufite y'abantu bari mu murongo wo kuva mu bukene abo rero nibo dufasha ariko nanone hari izo kriteriya hari ukuba akennye koko bigaragara Eh, hari ukuba yemejwe na komite ishinzwe kubyemeza ku mudugudu ku mudugudu ku kagari ku murenge naho bikemerezwayo hanyuma wa muntu agashyirwa muri porogaramu ntabwo ari icyo gusa agomba no kuba yitabira gahunda zo kwa muganga yipimisha inda ku gihe nk'uko byagenwe akurikirana inkingo ze cyane y'uko umugore abamo cyangwa se umwana aba muri iyo porogaramu kugeza imyaka ibiri kuva umugore atwite kugeza umwana yujuje imyaka ibiri ibyo nabyo birebwaho bikuzuzwa n'uko atishoboye wa muntu agahabwa y'amafaranga rero abagikompureninga barahari ariko turi kubasobanurira eh, tubabwira yuko impamvu batarimo eh, arishoboye kuko amafaranga arahari agomba gufasha abagomba gufashwa andi kandi agakora ibindi bikorwa bya leta birahari ubwo rero buri nyuma y'ukwezi tubabyohereza ku karere ariko biciye muri komite yo ku murenge bakaza ku karere nyuma y'igihembwe nibwo du- du- tubaha amafaranga bayahabwa ku gihembwe mu mezi atatu bagahabwa ibihumbi mirongo itatu neti hanyuma akayahabwa mu gihe cy'imyaka ibiri umwana yujuje imyaka ibiri dutegura iki kiganiro ejo twamenye amakuru y'uko iyi nkunga igenerwa abagore batwite n'abafite abana bato bari munsi y'imyaka ibiri bakayihabwa mu gihe cyo kuva umubyeyi agisama kugeza umwana yabyaye yujuje imyaka ibiri itangwa binyuze mu kigo roda ku nkunga yatanzwe na banki y'isi iyi gahunda yatangiriye mu turere cumi na turindwi twari dufite imibare iri hejuru cyane mu gihugu y'abakobwa batewe inda bataruza imyaka cumi n'umunani hagamijwe gukumira icyo kibazo bikajyana no kurwanya ubukene muri iyo miryango kwita ku bana bavuka muri ubwo buryo no kurwanya imirire mibi iyo nkunga ariko bamwe mu babyeyi bakuze ntibayivugaho rumwe kuko hari abumvikana mu bitangazamakuru mu rwanda banenga iyi gahunda kuko ngo hari abagore n'abakobwa bahitamo guterwa inda kugira ngo bazahabwe iyo nkunga nuko nyine batajya babaha n'ijana bakabona ko kubyara ari uguhangayika nimba udafite umugabo yihangane nyine ushaka umugabo uzabyare wagiye ku mugabo ntabyo kuvuga ngo nimba mbonye amafaranga ngo nanjye ndajya kubyara kugira ngo mbone yanjye mafaranga ahubwo ngiye ikintu nabona mwadufasha mwari gukurikirana bariya bana mujye muhemba amafaranga babyariye iwabo mukazirinda kubera ko babuze ziriya nkunga bagira ubwenge ariko umukobwa ari kubyara mukamuhemba ariko umuntu ufite urugo yabyara ntimumuhembe none ni iki ubuyobozi buvuga ku baba bafite iyo myumvire y'uko babyara kugira ngo bahabwe iyo nkunga iki ni ikibazo nacyo kiri mu byo twabajije visi meya mukandayisenga avuga icyo babikoraho
mu bintu turiho dukangurira abaturage bacu haba mu nteko z'abaturage haba mu migoroba y'umuryango haba ku muganda haba aho abagore bagiye gukingiriza mu byiciro bitandukanye ingingo turiho tuganira muri iyi minsi harimo n'ingingo yo gukangurira abaturage kwikura mu bukene tukabasobanurira buri nkunga abantu bagomba kuyibona cyane ko abaturage bose bamaze no gusobanukirwa ko ibyiciro bitakigenderwaho mu kubafasha cyane abenshi nibo bitwazaga ubwo rero kuva baramenye ko ibyiciro byavuyeho byo twarabibasobanuriye turiho turabasobanurira n'abagomba gufashwa kuri buri cyiciro aba ari bo izo kompleni ziri kugenda zigabanuka ibarura rusange ry'abaturage ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ryagaragaje ko mu rwanda ikigereranyo cy'abana umugore w'umunyarwandakazi abyara ari batatu n'ibice bitandatu imibare yo muri iri barura igaragaza kandi ko mu bakobwa igihumbi bafite hagati y'imyaka cumi n'itanu na cumi n'icyenda abagera kuri makumyabiri na batanu muri bo bari barabyaye mu mezi cumi n'abiri yaribanjirije kandi ababyara cyane biganje mu bice by'icyaro kurusha mu mujyi aho biganje cyane nanone mu ntara y'uburasirazuba bw'u rwanda kuko ho abakobwa babyaye bafite munsi y'imyaka cumi n'icyenda y'amavuko bari ku kigereranyo cy'abangavu mirongo itatu na batandatu ku gihumbi ni ibarura ryagaragaje ko mu rwanda havutse abana basaga ibihumbi magana atatu na mirongo itandatu na bine na magana atanu hashingiwe ku mezi cumi n'abiri yabanjirije umunsi nyirizina waryo bivuze ko havukaga hafi abana igihumbi buri munsi nitwa noel manishimwe nshimiye wowe ukurikiye iki kiganiro ejo
dushimiye bamwe mu baturage bo mu ntara y'Iburasirazuba mu turere twa Rwamagana Ngoma na Kirehe batubwiye icyo batekereza ku nkunga ihabwa abagore babyara iwabo twumvise ko batubwiye ko bo batekereza ko burya iyo nkunga bahabwa ishuka cyane abo bakobwa ikaba yaba intandaro y'uko bakomeza guterwa inda zitateguwe dushimiye cyane kandi umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mukandayisenga janvieri watubwiye ko basobanurira abaturage abakwiye gufashwa n'impamvu bahabwa iyo nkunga bakunzi bacu rero nimutubwire ese mubona ko imfashanyo cyangwa se indezo zihabwa abakobwa babyara iwabo yaba koko ari umusemburo n'intandaro yo gutuma abakobwa bumva ko ntacyo bigitwaye gutwara inda zitateguwe mutwandikire munyuze kuri nimero yacu ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu na cumi na kane cumi na rimwe cyangwa se kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram ndetse no ku rubuga rwa x hose ni ukwandika ejo youth eko mu ijambo rimwe ubundi udusangize igitekerezo cyawe duherukana nkuru nziza yasizwe nyuma yo gutumira damasi ngo azamenyane n'umukobwa we dorukasi ariko bikarangira dorukasi abuze alfred nawe yari yamaze kumenya inkuru y'uko ubwato bw'ibicuruzwa bye bwaburiwe irengero ubu bimeze bite nimukurikire umukino
ma mama ese waraye munsi y'igitanda doruka ariko ubwo urumva nari kurara ntengamaye na papa wari wakaniye yababa we aranyica ibi bintu nkoreye ni ibiki koko umwana wa ariko ntimugakabye mama ruriya rugabo rukuze kuriya koko murumva napanga ikinarwa ibyawe nawe na so senge ndabizi ngo ibyanjye na papa ahubwo ibyanyu n'uriya mugabo ni ibiki mama ntumbeshye ko ntacyo ubiziho reka reka nta sone rega ndagenda ndakaraba nigira mwiza nzi ko ari bisangwa koko kumbe ni urugabo rungana na data inda n'imvi mu mutwe ikigeretseho ntanaruza
iyo dore urumva ni iyande ni iyande ntumbwire ko wari dore kasukitse mu nzu yawe cyarakomara
uko gatamye mu buriri kanenga injanga ni kwa kantu dorokasi data we uguze ibyo nkore uguze ko ibyo nkore ryancisha umutwe ariko kutiteka wumva ko wajya uhora uduturaho ibintu papa wanjije wese bireka kudukoza isoni ugapfa kuza mukaramukanya ibindi ukabona kwikora ibyo wishakiye ariko amasenuri yamaze kumuva mu nzara ubu ntuneranyije nawe aguteranya se ubundi aje ibyo muhuriyeho
papa wareka nawe ni wowe umuzi ubwo kandi uzi ko uzi ko nibagiye ko nasanze umwihugikanye sha murambona ariko ubwo umuhoye iki koko nkuru nzi Sinagukubita se.
ubu dore ukasungana gutya warangije kaminuza yaba ari abataramenya kwitiramo icyiza n'ikibi buretse mana yawe papa ndakumenyesha ko kwanga uriya mugabo ari umwanzuro wanjye ntiwongere gukubita mama nta ruhara bifitemo ugize ngo itica ugize ngo iki ibintu byarahindutse rega ntabwo ibyuba ari nk'ibya kera uracyavuga iki wangutsa erega nakihure karakomeza karadondobera karadu- karadondorekana eh? we amadeni nshyizemo za- nzayishyura iki eh? buretse ndakwica ariko buretse nze nkwerekeza buretse nze hunga dorukasi we hunga hunga rwose ndarasangiye kuzana ishoka hunga wa mwana we ayi we data we mama ntabwo musiga muri iyi nzu ubona tubyatambuka ari gukubita mwana we ukugira ngo amushake waba utica umukobwa wawe ukabyara hagararaho byibuze abantu uduhe umwanya umubaze we akubwira icyamuteye guhunga umushyitsi Eh, ese ubundi uramuhora iki ko atari we wagutumye gufata ayo madeni
uragenda wambaye kamambiri se papa ayayayayayayayayay Eh, kugira ngo se nari nanabibonye eh? nari gushiduka nzicaranye mu birori tekereza Mwana we.
ibaze ko nanjye kukwihorera numva wenda ukiri gushyushya imodokari uri bugeraho ukagaruka ukambara inkweto
sha bisangwa mfite Mm.
ibibazo mu mutwe pe Mm? ndumva isi yanyiyubitseho habaye ikizi koko byo rwose wataye umutwe ku buryo bugaragara sha wahora n'iki yewe ejo wambwiye ko ibicuruzwa byanjye nari nishyuriye kunyura mu mazi byarohamye Mm. kandi ubwato bwari burimo imari ikomeye cyane he none se papa ibicuruzwa byawe ntubicisha ku mupaka ariko se wahubera umwana wagiye uhora usorera ibintu byose wazapfukize Eh?
burya bwose ibi wabigezeho kubera ko unyuzaho ugakora ibinyuranyije n'amategeko papa mva mbese winesha umutwe bisangwa narakubyaye ntiwambyaye nta burenganzira cyangwa ubushobozi bwo kumbwira uko ngomba gukorera kampani yanjye niyo mpamvu wataye umutwe ubu uri kubara igihombo kigeretseho ibihano nibaramuka bagufashe ese ubundi sha ndakumva waje kuza nkagutuma ku mupaka ukajya kundebera ibyo ari byo Mm? hari abo nshaka kugutuma ndakubwira ibyo ubambwirira n'ibyo ubampera nzi ko uzi no kuvuga neza ururimi rwawe ego papa oya umbabarire ntubifate nk'agasuzuguro ariko uyu munsi mfite akazi kenshi pe
akazi kenshi se katari ukugenda wirirwa ubuye rigatako Eh? harya ngo wanze gukorera kampani yanjye ngo urashaka kujya ukora ibikorwa bihuza abanyagatako n'abanyamuhiri ntabwo dukora ubusa papa ahubwo no mu byo tuzaba turi gukora harimo gufasha abaturage ba gatako na muhiri kwirinda ibikorwa by'amageni
ibyo ni ukubuyera ntabwo mba mbuyera papa ong yacu ifite ibikorwa ikora uyu munsi rero hari koperative ngomba gusura kuko dukeneye gukorana nayo mu buryo bwagutse ariko nongere nkubaze shabisa Eh? wabuze ahandi washora amafaranga atari muri gatako ariko kuki gatako hariya ni mu nzigo wamuhunguye nuko mbikubwira ntubyumve Eh? kandi n'ubu sinshidikanya ko atari bo bari inyuma y'iruhama ry'ubwato bwari butwaye ibicuruzwa byanjye Eh? inda nini yabo ntawe utayizi Eh? nta kabuza bashatse kuryiraho nk'uko bibye imitungo ya muhire yacu mu gihe cy'abasokuruza bararengana ubwo wasanga ari impanuka nk'izindi zose cyangwa bo watumye kunyuranya n'amategeko akaba aribo bakwiba E, inkweto zawe ziri aho mu nguni muri salo yakanze rero kandi n'ubwo buyuka
isura yakugeza ryaranamara
yaraga nanjye sibye kirisiti ndageza kwiyumanganya ikiniga kikanga kikuzura agatuza cakara wagize neza ntiwaza pe Mm. kuko ibyabaye byari nka filimi muri se nicyo cyatumye dorukasi avuga ko umwana bangana rero kuri cyamuganiriza bangana bangana byahese ko ari umugabo ukuze angana na kayigamba uriye ucuruza inyama ariko urabizi namare inziza ntabwo yakifata ngo yumve ko yashyingira umukobwa we muri ubwo buryo gucuruza akunda ubukira ate ashobora kuba yararebye akabona amafaranga afite akavuga ati uyabaye umukwe wanjye sinazongera kurara icupa yego iyo nayo yaba impamvu ariko ishamikiye ku yindi byanze bikunze uransetsa iyo uvuganira nkuru nziza kirisitine uriya kuri impamvu yo kuduhutaza ingano uruhu mbabajwe nuko dorukasi wanjye azi ko nanjye mbifitemo uruhare ubu azongera kunyizera abahu ko nari mfite n'umwenda wo kumubwira intandaro y'ibi byose se adukorera nkaba narabuze aho mbihera none se na mariya ntiwigeze wumva ikiganiro cye na damaso ngo wumve niba haba harimo ingingo runaka bahuje wimbwira uwo munyagwa ngo ni damasi kirisiti ariko uzi ukuntu yari yasisiye ideni rya damasi ryabaye ideni rya damasi anamurimo ideni rero uzi ko bya bintu bitoroshye ariko se wa mugani kirisiti iby'iryo deni ko ntigeze mbitindaho ryaba rihura he no gushyingira umwana wanjye umuntu nk'uriya umukubye imyaka inshuro zingahe ese ubundi anamare wabonye uwo mugabo ari ubwa mbere umubonye ndakanyagwa da ni ubwa mbere pe gusa yarambwiye ngo barakorana muri ibyo bikamyo by'ahoramo ariko we ngo ni umushoferi wabyo ni umunyagatako se cyangwa ni umunyamuhire nshuti muduteze amatwi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha ya saa kumi n'ebyiri umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru mwakoze kubana natwe